<laughs> Informate we no pure follow joy one of the many many things we dey multiply the COVID-19 cases so oh, waiting for Nigeria and we must to challenge them. That na why Africa Check together with Theatre for a Change plus Google News Initiative bring on top the matter come your domot. On top the matter na new ogbonge program oh, we go light all then say dem say on top COVID-19 vaccine. For this program eh, you go hear drama we go title Life na pot of beans. An expert go dey ground to give you correct informate. You sef go fit call make you shook mouth for the matter as e dey hot. Abi make you send message for we WhatsApp on top this number 09083777789. Abi make you join us for Instagram and Facebook handle at Africa Check underscore NG. Make you join us every Wednesday from 1 p.m. go reach 2 p.m. on top your number one station, Radio 1 103.5 FM. Make we fight this battle together. No miss amo Make you no turn that stubborn fly. We followed the Egypt enter grave. people, now good afternoon to you, you, you, and of course you. I will not do waiting the happen, waiting the share for everywhere we be saying for the years this afternoon. We don't come again with your program, our program, everybody program on top the matter. On top the matter, and every the program we saying. on the year every Wednesday from 1 to 2 p.m. Yes, and this program na program where Africa Check and Theatre for a Change where they carry come Google News Initiative come put hand for their back, say, Oja oh, now, make we go summer, all the apropos will be say people dey talk about COVID 19 and everything will be say e concern am, especially the vaccine matter. Now make them carry and come Naija, say, Oya, oh, make we go and use this one take summer, all of them come up for ground. My name now, Aminat Sulaimon, where all of una know as Sisi Eko. On top the matter, as una know, it e get different segments for inside. One of the segments we go dey talk to our guests for inside guests wey be say go dey touch light eh, put for all the matter wey be say una go dey hear and all the question wey be say una wan ask wey concern the aproko for inside eh, covid nineteen vaccine. And another segment for inside that we go for dey ask una different questions wey be say una go dey answer us. Another segment for inside na be the drama segment. And another one for inside na be the one wey be say una go dey call to take answer. If na you fit do am, how you go take do am oya we don start am ba we don start am on top the matter, for radio one oh three dot five fm make una no go anywhere. This your chance to win wolf at airtime every month, oh. Because as part of this program on Top the Matter, where we did touchlight all the them say them say about COVID 19 vaccine, we did do some research by the side. And as you did listen to this program, we can like make you join the list of people where go to help us answer small, small question every month, oh, on waiting you feel about this program. And woof airtime day berekete every month, oh, if you day part of the first 100 people to join our list. If you want, may we add you to the list, send on top the matter, give us on top WhatsApp on 090 837 77789. Hear the number again, oh, 090 837 77789. But you must listen to every episode of the program oh, so you go fit answer the question well, well. On top the matter, now every Wednesday from 1 p.m. go reach 2 p.m. on Radio 1 103.5. Remember, say, our time go day every month oh, for the first 100 people we go join the list. okay my pipo na una don hear so becos if na me be you i go sharparly sharparly sharparly go send on top the matter, give dem for that whatsapp number wey be 0908 377 7789 again 0908 377 7789 make you for be one of the first hundred people. wey be say they go win airtime awoof um for this program I dey wait for you there. <laughs> Make you not think say whether I never go. All right, eh, uh, my people. Hmm. Now, now, as we say, I don't tell you now, say now different segment in this program gets. So we want enter the drama segment. And for that drama segment, I want make you put ear down well, well. Make you hear the every aproko where we e say people they talk about COVID nineteen vaccine. And I go they ask you question. Oh. These are proko now waiting We say you e not too you e not too all go away for our Obodo, Nigeria. So now, now I go to ask you question after that drama. So make you put ear down, hear am, and you too self you go even fit put mouth join and eh, take talk the one wey be say you go fit do for inside because as dem call am say na IRD interactive radio drama. You go dey talk, we too go dey talk because na your drama, na my drama, na everybody drama. Make una no go anywhere. Now on top the matter for Radio One One oh Three. Osas, Osas, compare Egbe. You just dey here, dey. They, they look this thing like this thing. Play. See, that last time I follow you play this game, your wife come and tell me, say, three days, you be Bishop, say, John, they drink, so, so, water, water, now you dey drink. Come for there, no be me. No be eh. that one, no possible. Yeah, Jira, so you dey talk. No, we are, we play, make I say. They, go, they go, see am now, see am. One, eh, two Tere. Wait, wait, wait. Now, now. Four. I don't, I don't, I don't set trap for this one. I don't enter my trap. Oh, yeah, count up, count up. One, uh-huh. two, three, four. Bang! Oh, yeah, crown up. Give her crown. Give her crown. Sassy, what crown? Why is it come here? Pade, pade. No, no, no, uh, I don't understand. Why you take one? Ọ̀sá, ah, ah, ọ̀kẹ́sùkù, ọ̀kẹ́sùkù, ọmọ Yíbò. Ah, Ọ̀túnbọ̀ ọ̀lẹ́. When you see, when you see Ọ̀túnbọ̀, yóò ló máa ń ṣe Ọ̀túnba, Ọ̀túnba. So, na na here na come dey, abi? No, we dey your house. Una know say. Na ah. your house eh, both of them they put una two head together. Eh? Nami go win. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Okay, eh? Hey, make I tell you something. Where you don't know, eh, say now this, this work where we they play this this draft where we they play. So hey. Eh. now my papa now he give me the work now for my papa now ancestral did yeah. from my family. But remember you self the try you call outside no be twenty zero and be two last week. No, you know the only was outside the three days. Which twenty zero and that? Um, when. Mm. Otumba. Eh, wait till Apo eh, Okechukwu. No stats una no carry. Okechukwu wan beg wan beg for money. No, me beg for money. Na one for you. Ah, Echimego na. Mm. Talk with say carry you Get one news wey dey happen now. Na never hear am. Radio without battery. Wait till Apo. No stats una no get oh. radio here na people na radio. Oya oh, wait till Apo. Eh, you know that man waiting for my compound. Mm, Baba Simeka. Na wetin do am? Na follow una dey talk now na the man dey hospital o. Oh wetin do baba shoemaker. you go carry you go take this covid nineteen vaccine. Uh -uh. i dey tell you and as you e take am na the guy come fall. Mm. i go call hear say government or use this COVID 19 eh, vaccine. Eh. take, some, okay, shuku. take they reduce our population. Okay, Shuku, you don't start to the lie. Oh, Sassi, you see, say now, so okay, Shuku talk, say, then, eh, then, <laughs> say, go to Bond Doggy for you. Yeah, the that is. You today lie. Osas. Oh, you today lie. This in now, case of uh, life and death, so I go calculate this kind of thing they play with. Okay, Shuku. Now, be this the way they talk. Now, now. So, Baba, what you call Shoemaker. Eh, Shoemaker now. You don't die now. If una say na lie now, make una die now. Okechukwu wait o, Okechukwu oh. wait because I know you bad no no no fancy because Okechukwu is a bad friend to somebody mm-hmm. because last week three weeks ago I tell Okechukwu that I wan go collect uh, vaccine COVID nineteen. Otumba Otumba Otumba hmm, Otumba. I don collect am. Wait now that time wey you tell me say you wan go take that uh, vaccine I never hear this story that time. Ah ah ah again ah, me dey me pa me. I know the worst part of it dey eh. say anybody wey take am now na only two years ago. Ah! <laughs> and the, ah, ah, ah, and, and, and, government and the one go body like the dangerous body you na you as i dey like this otumba now inside the um, bye bye bobo tie you dey i don dey go. osas osas eh. ogetukwu eh. i don collect vaccine eh. go be three jolly friends. we, have to treat Fred Duff flock together gilo yi gilo yi ẹ̀rọ vaccine yìí ni àjọba gba vaccine yìí ni o n bá o ọdún odidi two years ọdún méje seventy years old man seventy years old man wey be say I don dey start life for na one comot two years old man ah ah ah oge ṣubú pa mi oge ṣubú pa mi ah where I wan start life. Dis one wey baba landlord come meeting today, abeg make im do quick oo, I get place wey I dey go, I wan go market na, I wan stop my shop. Eh! Una dey take baba landlord serious. You fit don call all this im funny funny meeting wey dey get k-leg, na papa things he dey always dey bring. I no know oo. Abeg oo, I no get power dis morning. Eh, na ten o'clock we come meeting, ten thirty don reach. I know baba na. Sunday da zuwa Ugalando. She everybody does. Wallahi dai. Neighbor a Galando I don't come oh. dan Allah I don't come. Eh Sunday zuwa Ugalando. Akwai o. Ya faisa faisa. Ugalando. Mama Kazimu. Sadi sanu oga. Oni wahala ya wa you? Well done, na well done. How, how everything they do for your area? Fine, fine. Ajay Wogba. This is why you don't call your meeting again as usual this morning. I don't know sometimes you call meeting like this. <laughs> You know, you know, get respect. So I, I call this meeting for for many reasons. Not say for this house where we did, I may be president. And mm. anything where I don't talk, I be law. Your Excellency. Uh, ah, thank you, Mama. So um, waiting make me call this meeting while on a inside. We say, uh, eh, on know as this COVID nineteen everything they have. On a sabi baba shoemaker. Eh. Baba shoemaker, we dey stay for Okechukwu eh, there say baba shoemaker i collect covid nineteen vaccine he somersault nineteen times he don die you <laughs> don die you so kasim eh, eh, eh, see, all this one dem dey laugh una go soon know wetin dey happen so as dem collect vaccine covid nineteen vaccine somersault nineteen times You don die me sef i don go collect covid nineteen vaccine as i ah! collect covid nineteen vaccine okechukwu say na two years hmm. say government wan take covid nineteen vaccine dey reduce population dem and one organisation wey dem say na fire be na devil na make am for america you know say all these uh-huh. oyibo people dey like wahala dem don dem don come carry the covid nineteen vaccine dem give us now dem say na two years remain me i don dey sell my property. i no understand you be old man already na so wetin. all all agbanile and i no go i no go i no i no even wan talk to you. so wetin make you me come to una as better person wey i be i wan sell this house and i dey give all of una one month wait notice make una take pack una eh? kangara pack everything wey you get to comot for my house because one month na i go give you. First, first of all, landlord you come now you say baba shoemaker die na we kill am you come again you say dem dey give covid two years remain eh. you never old but wait sef eh, that one no come pay me o as you come come now you come talk the thing talk am talk am full ground package am scatter everything throway am you come talk say eh you give us one month one month when you dey see that kind one true true na you get your house o oh. and anything you like make you do but the thing be say we no dey owe you money i no owe you rent according to tenancy dem don say if you dey pay one year rent you get six months you don make you comot dem give you six months olóyìnbó olóyìnbó olóyìnbó olóyìnbó shebi na you no right you go too no left now shebi na your right and your tenancy na take bring my house why dey carry pampam for ojude why dey do dis thing why dey carry garawa you no know that time i don build am one month na i give una abdullahi abdullahi open gate one month kasim. Oh, Sister Ranti, this matter we suppose table am with Bami o. Na why I call you now. E dey very serious. When I, see the alert, when I see the alert, it shock me now. I say, ah, Bami no go fit. I wan know wetin. And this um, bros for that um, Bami compound wey dey dis street, the name of that street now, wey the mama, that way that mama dey sell something. Um, One of them call me. Tell me say, eh, uh-huh. okay. shebi na im wife be Kate, abi? Eh, uh, yes. Ah, na for im mouth I hear say, ah, Bami wan sell backers and they want to say why. àwọn ọmọ yìí you are here very early in the morning o. Ah, bami ẹ káàárọ̀ sá ẹ káàárọ̀ sá yes sir. kẹ́mi ló ń lò pẹ̀lẹ́ how are you everything your neighborhood ah kí ni wọ́n ti dà fún un. bami we dey alright o you my daughter. we dey alright. Ah, ọmọ yìí dà kàmọ́rù shey you know since every visitor don dey for house you suppose come give dem something to drink eh? you no even tell dem wetin dem go chop kamo leave kamo na shebi na our papa house we dey kamo go bring two months for dem make dem take step down ehem bami i say um, i call kemi yesterday i tell am say make we come see you this morning because the thing when i see e shock me wetin you see wey i dey work yesterday na i see alert ten million i say kilo ló dé àwọn èèyàn ń kéré láwọn sì mọ. even kemi sef she see alert five million. Uh, as i come dey see dat one oh, na im um, dis um, wetin be name again uncle kazeem uh, na im call kazeem o oh, ten ant eh. na im senior ten ant wey dey my house na im dey call you eh. why you dey call your number. Bami, calm Why down. Why Kasim dey I go Bami, I go Bami, show abeg when I see First, no be that one. He tell me say he tell me say you tell them say you give them one month notice say you wan sell uh, the eh. house one thing one eh, thing. So now you saying make I come ask by myself say wetin wetin happen. Rántí rántí una dey ask question una suppose dey happy say una papa dey do the rightful thing because anybody anything can happen at any time anybody can go So I say, make I quick, quick sell the property. Make I give you my loving daughters. Make uh, family people no come follow na dey drag because it will ah. Bami Emanke, you are crying. the thing wey my eye dey see o, oh, Kemi, Kemi, Kemi, Ranti. Hmm no say is say covid nineteen vaccine. Eh, covid nineteen vaccine you don take am now. I don go collect covid nineteen vaccine. Eh, eh na shebi na me talk say make you take am. take am o take <laughs> taking covid nineteen agboro ku dem dem my the collect problem for my life o. what happen wetin happen because as i collect vaccine na me and osasi dey play draft o na okechukwu come tell us say baba shoemaker wey dey stay for their house labule mbẹ o say baba shoemaker say he submit such nineteen times o he don die who dey count am. Eh, i no know who dey count am ranti no dey joke say who dey count he submit such nineteen times covid nineteen vaccine so, don kill am o. bami oh. wait first. say government dey reduce population ah. wait wait bami bami oh. wait wait if i understand wetin you dey talk now so you talk say okechukwu the same okechukwu wey carry lie come give us which day kemi you remember that day now. he say goat he born dog we sell am. okechukwu tell you say Baba Shoemaker die because he collect a eh, COVID nineteen vaccine uh, and say government won't reduce our eh, population. Uh, na to talk. Bami and you you believe her. Bami I not want die make our family not follow you Dragging. I make this dey suffer back Bami oh. hold on wait mm-hmm. first. Shebi now because of this same church or church or church or church I buy you a better phone. I teach you how to use internet. I don't tell you say if you hear anything we be say e no pure, make you call me. Abi make you call Kemi. May we assist you. Aunty, this internet wey you e teach me, this internet wey you e teach me, na dem still see people wey be say as dem collect vaccine o, e dey online ti o. Na the same internet o. Na wetin e you dey talk na cause me sef I don collect the vaccine now. Ah, you don collect vaccine? ayé mi ọmọ tó ti mari dẹjọ dẹjọ gíbu ringi nígbà wo ni bíbá yìí àná àdẹsẹ́nà tú yẹ sí kẹ́mi kẹ́mi dẹsẹ́nà tú yẹ sí o ti wáyú kọ̀lẹ́bà sí kọ́mi ṣẹ́yún never kọ̀lẹ́bà sí abẹ́gú dìbò mọ̀. Bami, you know say me, I no get patience. If you dey do all this your jam, I go just leave you go. Ah, ah, ah, Anything wey concern this covid nineteen vaccine, if you see any informate abi you hear any tori mm. wey no dey come from africa check dem mm. or who world health organization no mm. dey believe am ah, okay. na only those two places and few other centers wey you go fit get correct informate. okechukwu say yẹra for one radio one international radio. okechukwu say all this okechukwu say na still the same okechukwu. Eh? Bami, I don't want to see you with Okechukwu hmm, again. Are you going to say? Bami, you I don't want to see you with Okechukwu again. They carry all this kind tori. If he put you for wahala, put another person for wahala. Hmm. All this one way they do now, don't they already put you for wahala? So say you know. Bami, I don't get time for this one. That vaccine has to protect you from from the virus. You know they keep person. Look, I beg you, you no know collect, no collect the vaccine. And they collect am next one. Ah, I collect am. I ah, go collect am. Bami, she don chop. I no fit chop. Kamaru. I no fit chop. Kamaru. Oh. Bami, I no fit chance to win a Wolf airtime every month, oh, because as part of this program on Top the Matter, where we did touchlight all the them say them say about COVID 19 vaccine, we did do some research by the side. And as you did listen to this program, we can like make you join the list of people where go they help us answer small, small question every month oh, on waiting you feel about this program. A Wolf airtime day berekete every month, oh, if you did part of the first 100 people to join our list. If you want, may we add you to the list, send on top the matter, give us on top WhatsApp on 090 three seven seven seven seven eight nine hear the number again o oh, zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine. But you must to lis ten to every episode of the program o oh, so you go fit answer the question well well. On top the matter na every Wednesday from one pm go reach two pm on Radio One one oh three point five. Remember say awufe time go dey every month o oh, for the first hundred people wey go join the list. my pipo na una don hear so uh, una see am say no be small tin dis uh, eh, aproko so dem really carry am no be small aproko wey be say e fit make uh, person a whole landlord go sell e property una see am say the aproko get leg e get hand na now na i come wan make una call me make you tell me if na you be oga landlord pikin how you wan take convince landlord say this covid nineteen vaccine so say government no wan use am take reduce people no be say government wan use am take kill pipo no be say government wan use am take make pipo wey dey eh, our obodo country make dem small Save dem too plenty no be so say covid nineteen vaccine no dey kill so if na you na im be landlord pikin i wan make you call me for zero one three four three eight four three nine again zero one three four three eight four three nine or zero eight one three three three one three one seven two zero eight one three three three one three one seven two make you tell me if you know say you fit change oga landlord mind call me for those number again zero one three four three eight four three nine and zero eight one three three three one three one seven two and as we dey do am every week we get our ogbonge sabi sabi with us for inside studio here. He don't deal with us, and now he go on the torchlight hood for the corner corner of those apropos where we say people they talk. Him name na Dr. Basi Okpose, and in a director for disease control and immunization. In there with us for SIA. Dr. Basi, good afternoon. Good afternoon. Hello. okay okay no wahala no wahala Eh, i know say you don see say e get many many aproko wey be say e no e no all go well for this our Burundi Nigeria wey people dey talk about COVID 19 vaccine no be so. Um, um. na so good but uh, <laughs> this one wey dem come dey talk say this covid nineteen vaccine say uh, government wan use am take reduce people for this our obodo nigeria the people just still talk am like say na so we too many how you see that kind of matter say dem wan just use the vaccine take reduce people how you see that kind of matter na true mm. and dem say if dem take am sef say na within two years the person don peme. i no know why they come believe this kind thing Hmm. You see, before the vaccine come, remember, before the vaccine come, they say when the vaccine come, if we take vaccine, you go to dance asamba for road, you go to fall, they die, you go Let me say it they talk. Eh, I hear them. I hear them. Talk finish, the vaccine come. Mm-hmm. People don't they take the vaccine, mm. nothing they happen. Mm-hmm. As at today, today, four million 979,408 Nigerians don't take their first dose. Hmm. Another 2,192,948 hmm. persons take the second dose. Tell me something. Now, if you add all of them, that is close to about 8 million doses yes. given mm. for hmm. Nigeria. Okay. So they hear that all those one where they say, oh, you take the vaccine, you fall, they die, where they die. They don't die. Mm. And remember hmm. the time wey they bring polio vaccine for our children mm. na so did they talk this same agbogo where they say if they take give the children the vaccine they no go fit born mm. some of those children where we give vaccine they don't marry now men and women they don't deliver. abi some even say they no go fit worker. <laughs> they say they no go fit worker. now we see they see the polio they come we don't eradicate polio for nigeria nothing wey dey good wey you no go hear people chook mouth dey tell the one wey no concern them now this vaccine don come they say when we take the vaccine we go dey fall die we don take the vaccine we no fall die now they say six am to two years na lie okay. me i don take the vaccine uh, my children don take the vaccine me i don take am too i don call my mama I say my mama take the vaccine because Bam. i know say nothing happen okay okay this vaccine e no dey cause us in future wey go say we go die like dem talk or wey we go say we no go fit born na lie na lie dey dey lie. abi na because you never reach two years wey you take am. aba okay. you know say me i be doctor eh, for many years. because the eh, aproko eh, no be here o. before before i take am into my body i know wetin the vaccine be. Bam. you know like the uh, measles uh, uh, vaccine wey we dey give our children. Mm. the polio vaccine wey we dey give them Okay. Why did they keep them? So it mean say we don't like them. Hmm. The same technology like when we they go for this vaccine now, where the AstraZeneca where we they use now the activated virus where the same procedure where they use for the uh, polio virus where we they give our children. Okay. When to come for person body, it e will come make the person come there break can you know, because like even like when you get the vaccine, you e come develop immunity, come the antibodies for body, where come they fight this disease. And mm. people come wey know sabi more about and they go just dey say "You know, go do this, You know, go abeg our people people, una no they believe this kind of agorogo e no be true e no be true. okay thank you very much doctor him just see hand down say make dem baby, make dem no believe that kind of aproko another question will be say me i won't ask and uh, because uh, you know say you not get a CB. E now, who no road na person they follow. Mm. now na the second one be say "He get anybody where you know wey be say e don die because e collect this um covid nineteen vaccine abi whether na the side effect of the covid nineteen vaccine whether the covid nineteen get side effect wey be say e dey kill people the vaccine whether e get side effect wey dey kill people. my sister hmm. as at today all this number of persons first dose and second dose add two of them together about eight million. Hmm. no see anybody where die directly because of the polio vaccine. Okay. For all these people where we don't give the vaccine, where I call the number mm. from our record, four thousand nine hundred and seventeen of them. Mm. If complain for say, oh, the place they where they took me the injection pain me. Mm. Oh, I got fever after it. Oh, I come there very weak after they give me the injection. Yes after the injection. Mm. Up to that number again. Then another 87 where we say, oh, they say we feel like fainting or most of complain. where none of them was after 24 hours was not discharged were for hospital. Okay. Now, I want to tell our people. Okay. Don't be say because COVID 19 don't come. Yes. And we begin give the vaccine. People mm. don't go die of other things again. Mm. take for instance person wey get heart attack you know heart attack na where the person go just e don yes. well before yes. just collapse mm. e don die. Mm. take for instance person wey wan die for heart attack. Mm. by that same day or one week back e don go take covid nineteen vaccine. e come go take vaccine. Hmm. e, come die for the heart attack wetin dey go talk. Oh. dem go say na vaccine na so dem go talk. na vaccine. yes person wey i no wan go the other one wey we dey talk for africa e don collapse don die they go na vaccine. Yeah, i know that one that one na one na one channel <laughs> African magic <laughs> na only god na go help us yeah, eh. i understand you e good. it no mean say person no go die of other thing because all our health workers we train them anything wey happen concerning vaccine okay Where will I give let us know we no see one person don't take the vaccine You get effect eh, where die wey effect don show say that vaccine. okay so still talk me i don't see plenty persons. Mm. wey say take the vaccine and okay. they not die. all right as doctor i officially. Yeah. we eh. not see for our record about two thousand seven hundred and sixty-two nigerians. Mm. we hmm. not know who for the governor among them we know who for the mm. president among hmm. them don't die because they say they no wan take vaccine. Mm. You don't see people where die because they don't want take vaccine. But for now, through where I tell I, I no see person where die immediately because they don't give the vaccine. All right. That's the way they where they keep people when not be vaccine. Our investigation no show say this one now the vaccine kill them here. All we right. don't see Thank you. like that here. All right. mm-hmm. Thank you, doctor. And we come first, make we fair drink water. We go come back. When my own water, Because as part of this program on Talk the Matter, where we demystify all the dem say dem say about COVID-19 vaccine, we dey do some research by the side and actually you dey lis ten to this program, we dey like make you join the list of people wey go dey help us answer small small question every month o tell wetin you feel about this program. I hope airtime dey berekete every month o if you dey part of the first hundred people to join our list. If you want make we add you to the list, send on top the Matter give us your job 837 777 zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine. time. Where the number again is zero zero nine eight eight three seven seven seven seven nine. But you must listen to every episode of the program so you can fit answer the question well well. Until the matter na every Wednesday from one p.m. go reach 2 p.m. on Radio 1 103.5. Remember say African time go day, every month for the first hundred people wey go join the list. <laughs> Informate will help you family join one of the many many things wey dey multiply the COVID-19 cases so wey dey for Nigeria and we must to challenge am. That na why Africa Check together with Theatre for Change plus Google News Initiative bring on top the matter from your on top the matter. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma. Good afternoon. We thank God, oh! Your name and where you from? the call My name is Steve from Meduguri. From Meduguri. Oh, yeah. Good yes, afternoon. Ma. Oh, yeah. Chook mouth food. Well, eh, this thing where people they talk like conspiracy theory, so. Eh, I beg, eh, bros, I beg me break and down. This one now matters when people cook them. Okay. Uh, you know what I want to make you do for me now? Be say, you hear the drama, be now now i wan make you shout change um, both the landlord o oh, and uh, landlord pikin that one dem dey inside studio here dem go act that scene again for you that scene wey dem gather dey drag so you go come do like say na you be landlord pikin whether you go fit change oga landlord mind okay. you ready ba just hold uh, just hold on make dem act am for you then when you reach that point wey be say you fit change the landlord mind you go shout change and okay. uh, we go wait make you change the landlord mind oya na. Okay. Mm-hmm. tell me i no wan make you go take vaccine o. Oh. bami bami abeg i take god beg you if you ah. start touch am i go just leave you. tell me your sister don go take vaccine e don comot two years now sister wey dem never marry. bami hey. Eh. the person wey carry this uh, eh, informate give you. Okay, na okechukwu abi. Uh, remember say na this same okechukwu dey lie give you before among them say any complaint wey concern this vaccine wey you never hear from africa check e no pure eh, wey you no dey believe am. but you know say this internet one na dey talk say make we go check eh, this dis dis eh, baba baba chumeka wey die we see am e die oh, e survive nineteen times. Hmm. everything wey dey internet today. ẹhẹn atiku na don hear e say change oya oh, Okay. pale you know say death is inevitable people dey die. Eh, but me i no wan die at seventy. No, it's not because of this COVID 19 virus. So, oh. this vaccine, normally there's nothing life threatening about this COVID 19 vaccine. Though. If you don't take them, now if COVID 19 come catch like this, ah. now you go die. Hey, eh, but but uh, this, my, my, my this one when they talk like this, you don't even understand. You say eh, life threatening, you big big English, but yeah, no, no, say this thing. So, Baba, Baba Shumeka, don't die. So, I saw 19 times. Calm down, calm down. Why your blood rush? Calm down. If you don't take them like this, if COVID 19 catch you, na wetin go make you die. Uh, <laughs> if you take this vaccine, na wetin go prevent you from dying. You get so no be say na the vaccine wey dey make people die. I go sell my property give my children. I don't want make anything happen. Why don't go feel put out their bag. I don't think say this one wey they talk now. E no be e no be something where I wan hear. I don take vaccine dey say e been two years old for seventy year old man. That that person wey tell you na where he im get the information. Okay. That wetin be im source. All right, all right. uh, thank you very much You no go e wey say you wan know no be aproko aproko no dey get leg you no dey get hand my brother na so e dey be e no get where for start no get where go for head thank you very much my brother from Meduguri. na god na go bless you alright uh, eh, dr basi e still dey with us for here dr basi welcome back thank you uh, even as e be say yusuf know say for this kind uh, program pipo go dey like to ask answer uh, ask question well well so uh, we know say you no vex sha because even as we dey talk dey go anytime wey call come in we go dey try to dey pick the call so that uh, we need to let am make dem clear the anything any wuruwuru we need to clear am for dem na im make you two dey here with us. Okay. All right, thank you very much. My people are still on top the matter for Radio One One oh Three Five FM me amina Sulaimon. i still dey here with una now doctor another question be say e get anything wey be say um, nigerian government dem dey do for inside um, covid-19 vaccine production make i break am down whether when dem dey cook that covid-19 vaccine so dem don send nigeria government say make you go carry wood gun go carry water come oya make you push the fire pour this thing put oya make you pound the mortar carry plate come out dem send nigeria government for inside when dem dey do the covid nineteen vaccine. <laughs> i think uh, one me i wan thank uh, the president well well in cabinet oh. the minister because this vaccine wey we dey talk before with the way they, we dey cook am right the vaccine no plenty places for the whole world okay. where produce this vaccine for now. Okay, and Doctor Abeg, another now, call don't still come in. Make I, you still pick up. Oh, okay. uh, we don't. Uh, we miss that call. We don't miss the person. We miss the call. Okay. Oh yeah. Okay. Oh yeah. Fire so, You see, this vaccine, other people, America, UK, cook, and we uh, we don't begin cook our own for hmm. Lagos bio vaccine. Our own never ready. We don't begin as a country. But the thing where I said my time the president, the minister, our uh, executive director, Dr. Faisal, they say those countries where cook. We they will meet there and say, I ah, beg we want this vaccine when we give our people when they know they die of COVID. Very good. Doctor but Abeg, the eh, Abeg, no verse. The call, the call don't still come in because I want make our people understand you well well. And okay. Eh, as you dey here, so whether they get any question to ask you. Hello, caller. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Your name and where you from? They call us. My name is Ahmed. I come from Ibadan. Ah, Ahmed from Ibadan. Okay. Good afternoon. Oh yeah, sharply, sharply. You hear the drama, Abi? Yes. now, if na you na him be uh, oga landlord pikin, how you wan take convince oga landlord say government no wan use dis thing take keep people o? Eh? So we dey we go heart that part for you again. I wan make you shout change if you don reach the time wey be say you fit convince oga landlord oya make we enter am tọ́bi àṣẹbẹ́ ìlọ́kọ̀ lẹ́bàá sí ni o covid nineteen covid eh? nineteen o. na lie dey talk eh. government na lie o virus don't do anybody how many people virus don kill virus government wan take the virus. how many million of people um, this virus don kill. Bab the vaccine na to ah. protect us now. okay Baba so wey give you this information where you get the story from. baba eh? shumeka baba shumeka we call vaccine e surpass nineteen times covid nineteen vaccine see you come die Okechukwu radio without party dey there Okechukwu dey there. Okechukwu stand there na him dey count how many times. He count am. Eh, Baba Soma. Please I don support two times. Very good very good. Uh, my brother from Ibadan you hear them? Oh, yeah, yes ma. Oya if na. Oga Oga How you take know? How you take know? Dem send you message. Hmm. Ah, how many years you don take vaccine? Hmm. E you so that Thank you, my brother. Thank you, my brother. He say na ngbati gbati. Ah. <laughs> this, one done, done. all right my brother thank you very much I think you don dey hear am now say make you no dey injustice make you don comot am for akpokwe say na ngbati ngbati na still on top the matter na we still dey for radio one one oh three dot five fm and we still dey here with our doctor dr basi eh, okposen eh, anyhow i pronounce am because all of us na nigeria after all, I don't fit pronounce her in the Chinese way. uh, <laughs> eh, Okose. You know, you know, day I want to tell the landlord. Uh-huh. COVID 19 vaccine, na gidigba. Wait, why I talk so? Okay. As the vaccine come arrive, bam, our president, President Buhari, yes. take am. Okay. He take am publicly. Okay. Our vice, take am. Mm. our secretary to the government of the federation, our okay. minister, our executive director, all the minister, presidential steering committee, all okay. of them now openly they take the vaccine. Okay. If they bring in this vaccine, make it come kill Nigeria, they go see bad thing, they count it, took land for inside. Ah, no, no. When we hear people say, government bring this vaccine so that they go, people go die. So who go want die when you don't come God don bless and you come get position. Abi who dey wan come be government on if people die finish? Because uh, if the, that make dey tell you say aproko eh na only God na go fit help us for inside. I tell you dey see doctor. And now now this uh, this our country Nigeria so our obodo country so e get wetin okay another call don still come in because uh, as doctor dey here so I know say dem go dey call. Uh, people wan know hear their mind. Hello good afternoon caller. Good afternoon, my sister. Na woman be this. Your name and where you from dey call us? My name na Vivian I dey come from Imo State. Vivian from Imo. Good afternoon. How Imo this afternoon? I do. Oh, everything is fine. Okay, thank you. Uh, I know say you lis to that uh, drama. Yes, I listen ten to am. Good. Now now, you hear them well well. oh, yeah, now, I wan make you and Oga Landlord face una sef. Tell us.

Yeah, because me na even make we dey cry dey sell my property oh because dem say person somersaulti die but eh, I go I go try I go hear you small small. all right uh, thank you very much for me gbona god na go bless una because. Uh -huh. okay we dey hear you landlord dey here. doctor wetin you wan ask me o oh? i don dey hear you. if our president our vice president wey bring dis vaccine for us know mm. say dis vaccine go kill us for two years oga okay, landlord you think say they go wan take am. me i no know that one o whether dem no go take am e be like say dem no go take am. dem don take am already you see am for television. Eh. they take am they as the vaccine just arrive back am. na im take am. na dey take am. na the same one wey dem give president advice wey dem dey give all of us wey dey obodo nigeria so. na him na him the mm-hmm. same one. na the same one so thank you eh, um, thank you oh, oga doctor wey you help me explain to am because another question dey here wey i know say even oga landlord sef e don fed uh, e don fed tire because i no know how i wan take tell am say this thing no be wetin all of us to tire na wetin all of us suppose to clear comot for ground and make we do wetin go save all of us abi no be so now now uh, now now uh, as e be say you lis ten to the drama doctor i know say you lis ten well well. Mm if na you be oga landlord pikin like you don dey do so abeg i wan make you just talk to landlord direct now i wan see how you wan take convince am say covid nineteen vaccine no dey kill after two years because now i know say e never reach two years wey you take your own dem don dey wait say whether because e never reach two years help me convince oga landlord say if this covid nineteen vaccine so e no dey kill people for two years Uh, so, uh, doctor, I want, you don't say that say Baba Shumeka is somersault 19 times because na COVID-19 vaccine, the somersault 19 times. How many times do you don somersault oh? since you collect vaccine? Oga okay, my lord, since today I take the thing, I still dey gidigba. Huh. I know somersault even once. In fact, from the time as I just finish collecting the jab, now so I go to do my work. Ah. That day. Now, make I tell you, if you go isolation center oga landlord mm. e better you just collect that one jab than to be for oxygen cylinder ah. some people some people they some will take that cylinder one two weeks some they will come out ah. that one dey ah. painful hmm. hey. for today for today our children we give them measles vaccine okay. we give them polio vaccine. Okay. The Aston Zeneca wey we dey take now na the same technology wey that one be. Wey hmm. they don that virus that been deactivated once e enter person body, e come make the person develop immunity. Anytime the person come face the real virus, e come get power over am. Hmm. Okay, doctor. Uh-huh. If you look for hospital now, those people wey dey get the COVID now, one statistics show be say ninety-six percent of them wey dey get the covid na people wey never take the vaccine. Ah. the remaining four percent wey don take the vaccine. Mm. if they catch the virus e dey go just come down with like mild fever dey only test positive the disease, disease no dey severe for them. okay May okay. i give you one testimony. Uh, doctor abeg before you give am this testimony this one yes. don still call enter because that testimony i wan use body take answer i wan use body take hear am well well hello good afternoon caller. Good afternoon. Good afternoon. Your name and where you from? The callers. My name is Mohammed. I call you from Kaduna. Uh, Mohammed from Kaduna. Good afternoon. So, Good afternoon. Uh, I know say you listening to this uh, drama well well. Yes, yes, yes. I listen to this We know say this. Uh, we know say this program and uh, e get different segment, but wetin make us dey talk about the drama be say na we go fit take understand wetin really dey go on and how we wan take chook mouth put now yes, dem go ask that part again make you tell me whether you go fit convince oga landlord say covid nineteen vaccine say e no be wetin fit kill person o say no government no wan use covid nineteen vaccine take finish us for here so if dem dey act am now for you if you reach where you wan for talk to oga landlord make you shout change you hear me. okay okay i hear you oya make we enter am. ase ase na the thing wey you no connect ase abeg. mami which one be all this one wey you dey do na i go leave you o. <laughs> Eh, i don tell you before say make you no dey follow any any information wey ekosuku dey give you. okechukwu say papa papa jumeka e ida isomasa nineteen times one two three nineteen e counter for nineteen. Ude say government dey take am dey reduce population How many population don reduce na report wey we don collect? Dem say plenty people e don collect e don die o. Dem say ni. Dem say ni. Ah, eh? Because of God. Any information wey you no collect from WHO wey you don get abi from Africa check no dey believe am anyhow. Who be all these people wey you dey call? Okay, Chukwu see something you dey tell me make I go check wetin Oyinbo wey no dey Nigeria dey talk collect pack. Na okay. dem dey gather pack. My brother from Kaduna, you dey hear them? Yes, I dey hear dem oh. oh yeah, if you uh -huh. oh, yeah. say change, Oh yeah, first oga landlord. Ah, oga landlord where done o. Eh, where done my brother Oh, where to happen? Eh, oga landlord, this vaccine wey dey see Now the thing wey go cure our body make the thing go protect us from from COVID nineteen. Eh. If you next o, oh, government go kill you because you know say this thing no be from even na no be Nigerian government dey do am na from who and other legit international organization. Mm -hmm. So government is just bringing it here to support people and make uh, -huh. uh, okay. people more healthier. Yes. Uh, ah. Thank you very much. So you don fit change your landlord uh, mind so. Yes, now, Oga landlord. You don fit change am even with the one wey you tell am so. Yes. Okay. Thank you very much, my brother. Okay. All right, now still on top the matter for Radio 103.5 FM. My sister, you know it. I dey hear you. Oga landlord. Yes, I dey hear you, my doctor. They tell us before, over 20 years ago, say our children, when they take polio vaccine, they no go born. Mm. Uh, they go eh, die. Yes, they Today, talk They don't begin born. they tell us say when the vaccine come immediately you take am you go go mad you go mm. die mm. we don do almost eight million persons now hmm. nothing no, happen like that nobody don mad ah yeah, nobody nobody don die now they don change now say na two years wey you go die ah, and the same technology wey they use do the polio measles vaccine. Now, they used to uh, access the Ika vaccine. Okay. Now, children don't take the vaccine for many years now. They no die. Now, in these two years, people just they talk Oga landlord. I beg. Wow. Ah. Age. They just they talk Oga landlord. You hear me? I, I they hear you well. I they hear you. Ah. I, I, I, I want hear Oga landlord tell me say, okay, my doctor, I go go take this vaccine. It e go sweet my belly. Eh? Uh-huh. I eh, eh, go yeah, you hear him. I go this afternoon. Eh? If I just hear my Oga landlord and say. I go go take this vaccine. I, I go carry my wife, my children ah. wey don reach eighteen years and above go take vaccine. I go dey dance for here. Eh? I, I just dey wait for Oga landlord. Okay, maybe maybe when you talk your testimony finish, Oga landlord go don take the vaccine. Doctor, okay. I wan hear that testimony. Okay, that testimony be say e dey one very big hospital like this for Nigeria. I no go mention the place. Hmm. I dey beg the doctor in charge of the hospital, the CMD. I dey beg take the vaccine. You say you e no go take. Hmm. Now when the first one vaccine come finish na him we dey expect the vaccine for the second phase wey we dey on now about two weeks to that time he don call me say mm. abeg that una vaccine wey you dey i say wetin happen <laughs> i say wetin he say for my hospital eh. fifty percent of my staff. Yeah been take the vaccine forty percent no been take out of that sixty percent wey been take eh. i no see any of them come down with covid na the remaining forty percent wey no take eh. eighty percent of them dey down some don recover some are still yeah. having the disease okay. if no go hospital for one week He don run away from hospital He want the vaccine now i say eh you want the vaccine now i say yes I say, okay, you go wait small. In two weeks time, the vaccine. say, hey, I, I, I hear I'm shout. Hey, <laughs> I say, hey, you shout you thank you before say take the vaccine and then now they say abeg now i don see say the vaccine dey work my staff wey take the vaccine dey dey well e carry im eye okay. see say im staff yeah. take the vaccine the disease no reach na those wey no bin take imagine imagine <laughs> thank you very much doctor na you don still hear so so oga landlord make you too carry your family go oh, no worry i no go follow you because me don take my own i no go i no wait for you all right doctor basi okposen we say thank you very much say we call you and you come na god na him go bless you. My, my doctor, I don't take am. Na your Okechukwu come take it. Dabaru Dabaru Afro come out to take life for me. Say two years na him remain. But I don't take am. <laughs> But I no wan make my pikin be go take am before. But she go go take oh, am now. Very good. Thank you very much, doctor. Uh, because of our time, we thank you very much. Shey you fit help us touch light uh, put for this uh, eh, aproko people dey talk. We not get head, we not get arm. So now God now e go bless you. So I think in case of next time if we call you, you go still answer us. All right, thank you very much, Doctor. All right, my people, now see on top the matter for Radio 1103.5 FM with the Africa Check team and make una no forget say na africa check and theatre for a change na dem come together wey google news initiative come put hand for their back say oya oh, yeah, make we go naija go sama all their protocol wey dem dey talk about covid nineteen vaccine comot for naija you fit get other questions wey you wan ask because time no dey for us just send those questions to zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine again zero nine zero eight three seven seven seven seven 89 you fit still um reach us for our facebook africa check underscore ng and for our instagram too africa check underscore ng we go dey wait for you for there All right, my people. make we go see here another ogbonge informate for our media literacy if we come back eh maybe another time Now we go pack our load We una no go anywhere. now welcome to Know the Facts, Get the Vax. This next series where Africa check bring come and donut to help you check COVID-19 health claims, quacks and cures. COVID-19 vaccine will save life. Now the best way if you protect yourself, your family and your community. Find inside this series, you go learn more about COVID-19 and the different vaccines we dey how dem the do I how e dey how you fit understand and use important healthcare information, Social media don make important information dey easily accessible to plenty people and global audience. Although na dis site official groups dey use share information quickly, dem dey use am spread misinformation wey dey harmful. To address dis problem, some social media platforms don update their policies and dem dey use innovative tools and techniques to break the cycle of misinformation. As user, to understand Understand why you need and identify and ah, report false or misleading information fit help you make more informed decision about waiting to trust and share. For this episode, we go talk about the reporting process and how some of the popular social media platforms they fight misinformation. Since when COVID-19 pandemic don start, Facebook, Instagram and WhatsApp and some other popular social media platforms don update their community guidelines by add warning against posting and sharing misinformation wey relate to the virus, preventing measures and treatment with regulations and restrictions one of the most important tools social media get to stop the spread of misinformation na to allow users report con ten t wey fit harm. youtube get detailed covid-19 medical misinformation policy and e give example of con ten t wey fit dey offensive and dem fit restrict or remove am from their platform. if dem see say any video wey dem report dey violate the community guidelines dem go issue warning or make dem comot the video. if the user wey commit the offense, don violate the guidelines pass one time dem fit suspend their account. the privacy policy wey wey whatsapp dey take protect your messages make am difficult make dem review shared content Because of this. di way dem dey take limit misinformation na to focus on you, di user. You fit block any contact wey dey share harmful information? and whatsapp dey encourage dia user to confirm if dia message dey accurate before they send information with fit no true. If send you any content? ten or you see any content ten t wey you think say problematic, you fit report am by contacting whatsapp help center through di setting function for their site. On top Instagram, you go see warning labels Your feed, stories, direct messages, and on top the poster wey dey post the con ten The labels dey provide link to the review or supporting articles wey expose the misinformation for the post. On top you, dem dey limit the view for the post and e dem fit withdraw the monetization rights. E some cases where we say they will restrict or comot the account or pages where they make the post. For example, TikTok may make am easy to find posts where they don't label as false or misleading for their recommendation. For search function, the platform dey use AI system to find information wey fit dey misleading, Imagine threats and accounts will be say dey always spread misinformation. Social media platform dey use combination of techniques to find di spread of misinformation online. E include teams of independent fact checkers and artificial intelligence system wey dey need di help of users like you too. Share this tip give your friends and family. Join us for the next episode of Know the Facts. Get the Facts. giving you a chance to win above airtime every month oh. because as part of this program on oh, top the matter where we touch, like all the dem say dem say about covid nineteen vaccine we dey do some research by the side and as you dey to this program we dey like make you join the list of people who go the help us answer small small question every month And what do you feel about this program above airtime dey berekete every month oh. if you be part of the first hundred. Hello, good afternoon for them. Hello, good afternoon. Good afternoon. Your name and where you from the call-off? My name na Sheye. I dey call from Ore. Oh, Sheye from Ore. How Ore? Ore no be Ondo State. Okay, yes, na Ondo State. Good afternoon. How Ore this yes. afternoon? E dey fine. Oh yeah, sharply, sharply. I know say you dey lis ten to the program. Yes. Uh-huh. So I want maybe say you go lis ten to oga landlord and the pikin when dem dey talk make you shout change because time no dey na just one minute when dem dey talk dey argue make you shout change Then make you face oga landlord if you go fit convince am make we go okay ma. sharper. kemi no collect o no collect o. you know say i know they like all this wey dey do. your eh? your sister eh, don fall down. e don dey shout change Oh yeah, sharply. this one no be joking matter o. you dey laugh. your life balance. Mm-hmm. It just be like every other medicine we they use like paracetamol, malaria. Now to strengthen your body, now lie you. Uh-huh. You know you know now. Okay, oh, it don't. Make, I even ask you, if to say even the shortest person life by two years, you know better may you collect, that may you know say you still get um, time. Now, may you risk yourself getting COVID 19 if you kill you anytime. Thank ah, you, my sister Jare, where you tell tell her. Don't mind am. Make you collect them now. You come the fear. So you go to sell all your property. E, even the landlord dey stingy. All right, my people, now yeah, <laughs> now we go Uh, see am. Now yeah, now we want end today episode. Una thank you, una for listening to us. Make una not forget. Say now every Wednesday from one to two p.m. Now this program they come up. And na Africa Check and Theatre for a Change, We where Google News Initiative come put hand for their back. Now then carry this program come say make we take summer. All the apropos people they talk Uh, about COVID nineteen vaccine. And uh, eh, my team i give una gboza o i hail una o say una fit carry dis one come out make pipo for hear am and i still hail our ogbonge producer too becca olu i dey call am promas na god na im go bless you and me wey i dey talk to una for here na aminat Sulaimon. wey all of una dey call tisi eko i wan challenge you now say before i come next week i wan make you send message to zero nine zero eight three seven seven seven seven eight nine make you make sure say if you hear any aproko wey concern covid nineteen vaccine make you go meet people wey sabi well well make you go ask them. and ah, make you come go back go correct that person how you take correct am Then you go send for that number wey i call you for whatsapp All right, my people. till next week wey we go come back again make sure say you go take your vaccine una bye bye.